mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri umwanya muri kumwe na fideli niyo ngabo ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi tubongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi ya royisi bigira imana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli ayavugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire ku mugabane wa afurika muri burkina faso abasirikare indwi barasize ubuzima mu gitero cy'abajihadisite cyabaye mu buraruko bw'icyo gihugu amakuru ava mu gisirikare avuga ko abo basirikare bishwe ku munsi wa kabiri bari mu modokari batezwe umutego mu ibarabara aya makuru avuga kandi ko abandi basirikare cumi bakomeretse icyo gitero kibaye kigira kane gikozwe mu minsi iri munsi ya cumi mu buraruko bwa burkina faso ku munsi wa mbere abasirikare babiri barishwe hamwe n'abakora iterabwoba barenga cumi mu gitero cyakozwe ku ikambi y'abasirikare mu ntango z'uku kwezi nyine abasivile mirongo itatu na batanu barishwe abandi mirongo itatu n'indwi barakomereka igihe igisasu cyari cyatezwe mu ibarabara gihitaniye imodokari barimwo bageze hagati y'ibisagara vya jibo na buruzanga ku munsi wakurikiye abantu bashika icenda bagizwe n'abasivile indwi hamwe n'abasirikare babiri barishwe mu bitero bibiri bitandukanye byakozwe n'abajihadisite nyene abasirikare bafashe ubutegetsi muri mali mu kwezi kwa mbere bari bariyemeje kugira iya mbere urugamba rwo kurwanya abajihadisite bakabasangangura mu gihugu umukuru w'abo basirikare ari nawe atwara igihugu muri iki gihe liyetena koloneli paul hari sandago damiba ku munsi wa mbere yarakuye umushikiranganji we wo kwivuna abansi aca yifatira mu minwe ubwo bushikiranganji mu ntumbero yo guhangana n'ibyo bitero by'iterabwoba muri afurika kandi muri ako karere nyine cote d'ivoire ryo kuwa gatatu yagirije mari ko ishaka inguzanyo ku basirikare bayo mirongo ine na batandatu bafatiwe muri mari cote d'ivoire isaba abategetsi bo mu karere ka afurika y'uburengero kubishiramwo ukuboko kugira baganire kuri icyo kibazo mu bihe vya vuba bidatevye mu ndwi iheze mari yavuze ko imbere yo kurekura abasirikare abanyemari nabo baba muri cote d'ivoire kandi baronderwa n'ubutegetsi babwirizwa nabo kurubanza kurungikwa muri mari akanama kajije umutekano muri cote d'ivoire kavuze ko ivyo mari isaba bitariko birashoboka ibihugu uko ari bibiri biri mu mwumvikano muke wa kidiporomasiya kuva ku itariki ya cumi y'ukwezi kw'indwi igihe abategetsi ba mari bafata abasirikare mirongo ine n'icenda bari bashitse ku kibuga c'indege c'i bamako ibagiriza ko binjiye batabirekuriwe n'amategeko
Washington ijwi rya Amerika hano muri leta z'ubumwe za Amerika komisiyo ya sena ijejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku gatatu yaremeje ko Amerika iha Taiwani ibigwanisho bifise agaciro k'amamiliyaridi y'amadolari Amerika imaze imyaka itari mike ishorera ibigwanisho muri Taiwani ariko iki cemezo cyo kuzoha ico gihugu ibigwanisho bifise agaciro k'imiliyaridi zine n'ibice bitanu z'amadolari ni intambwe igiye gutuma ubushinwa bushavura iyo komisiyo yaciye iba irategekanya kandi ibihano ku bushinwa mu gihe bwokoresha inguvu mu kugerageza gufata iryo zinga rya tayiwani abashinga amateka bafashe iyo ngingo ku bwoba bafise kuri tayiwane inyuma y'aho baboneye uburusiya buteye ubu ikirere ni nyuma yaho kandi umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi agendeye Taiwane urugendo rwakurikiwe n'imyimenyerezo ya gisirikare y'Ubushinwa muri ako karere ibi Amerika ikabona yuko ari nko kwimenyereza gutera Taiwan Senateri Bob Menendez wo mu mugambwe w'abademokrate kandi arongoye iyo komisiyo yavuze ko Amerika itariko irarondera intambara canke kwiteranya n'Ubushinwa ariko akavuga ko amerika ikwiye kuguma imeze magabo kandi irikanuye ibyashikiye ikirere ntibibe no kuri tayiwani mu buraya mu bwongereza ibihumbi by'abanyagihugu bara- bandanije gusezera ubwa nyuma umwamikazi elizabeth wa kabiri aho ikiziga ciwe cashizwe mu nyubakwa y'i westminster imbere y'amaziko ategekanijwe ku munsi wa mbere w'iyindwi iza umwamikazi elizabeth wa kabiri yasandavye ku itariki y'umunani y'uku kwezi kw'icenda hitezwe abategetsi batari bake bo ku isi kuri ayo maziko kandi akazoshingurwa hafi y'ahahambwe umugabo wiwe nawe akaba yasandavye mu kwezi kwa kane bibiri na mirongo ibiri na rimwe muri afuganisitani abategetsi basabye leta zunze ubumwe za amerika kwisubira ko ikarekura amamiliyaridi y'amadolari ico gihugu y'icyo gihugu yafashwe kuva bagisubira ku butegetsi kurekura ayo mafaranga bizofasha gusan- gusun- gusananura ubutunzi bw'igihugu no kugikura mu gusegerereza imfashanyo ariko abatalibani bari ku butegetsi ngo nta ruhara bogira kuri ayo mafaranga mu gihe yotangwa amerika yarafashe ubutunzi bwa afghanistani bungana n'amamiliyaridi indwi y'amadolari ayo mahera akaba ari mu ma- mu mabanki yaha i new york muri amerika ayandi mafaranga angana hafi miliyaridi zibiri z'amadolari ari mu mabanki y'ibindi bihugu mu kwezi kwa kabiri perezida joe biden yara- niho yatanga uruhushya rwo kurekura igice cy'ayo mafaranga ayasigaye akayabikira abagi- abagize ingaruka y'ibitero byabaye muri amerika ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kw'icyenda bibiri na rimwe
tugushimire aloyisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abategetsi muri uganda barasubije abanebagura ingingo yabo yo kwirukana abanyekongo bamaze igihe bacumbitse mu bice vyegereye umupaka uhuza ico gihugu na repubulika ya demokrasi ya kongo njyewe njyewe ntacyo tuzi kuko umugambwe hanze ndagiwe watanze umugambwe rero sende defudede dushobora kudutorera ubuca kuduserukira ni twebwe dutanga mu- mu nama nshingamateka ya eyara uwuhagarara mu kibanza cya senderi
uyo ni abel bizimana umuyobozi w'akarere ka gisoro mu bumanuko bwa uganda sentere yungururizwamo imanza y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yarafashe ingingo ko igenwa ry'ikiringo cya gatatu ca nyakwigendera perezida petero nkurunziza w'u burundi byahonyanze amategeko agenga uwo muryango ejo ku munsi wa gatatu inama nshingamateka y'u burundi yagenye abashingamateka bazoserukira u burundi mu nama nshingamateka y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ka afurika yo mu buseruko izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya radiyo ijwi rya amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini vya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini sentare yungururizwamo imanza y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yarafashe ingingo ko igenwa n'ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera perezida petero nkurunziza w'u burundi byahonyanze amategeko agenga uwo muryango inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda ku bw'ingingo ya sentare y'iyungururizo y'umuryango wa afurika y'ubuseruko ijwi rya amerika rifitiye ikopi igenwa n'ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera perezida petero nkurunziza w'u burundi vyarahunyanze amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga uburundi harimwo n'ibwirizwa shingiro ni urubanza rwari rumaze imyaka indwi muri sentare y'umuryango wa afurika y'ubuseruko ease ruje kuvuguruza igisata ca mbere c'iyo sentare cari cerekanye ko atabubasha gifise bwo gusuzuma ingingo iba yafashwe n'inzego zo hagati mu bihugu nka sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha nyakwigendera perezida nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yamara ingingo ya mirongo icenda n'indwi y'urwo rubanza rwasomewe mu mpisho mw'iyungururizo ivuga iti nduguruye twa mugina twebwe bacamanza tumaze guca hirya no hino urwaciwe na sentare ya mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda n'impari zakurikiye dusanga sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu burundi yarahonyanze ingingo za gatanu ya gatandatu y'indwi n'iy'umunani z'amasezerano y'umuryango wa eas gutyo ko n'ibwirizwa shingiro ry'u burundi n'ayandi mategeko vyahonyanzwe ndugaye twa mugina izo ngingo ziri mu itegeko rishiraho EAC zishimikira ku mahame ya politike demokarasi intwaro rusangi n'iyubahirizwa ry'agateka kaze na muntu ubwo rubanza rwasomewe i Bujumbura itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze ni urubanza rusomwe inyuma y'imyaka indwi ndetse n'ikiringo kivugwamwo caraheze igihugu gifise ubutegetsi bushasha naho biri uko abanyamategeko bemeza ko ingingo nk'izo zifise insegu umunyamategeko Diodone Bashirarishize ari mu bashingwamanza bakurikiranye urwo rubanza ndetse ari no mu runani rw'amashirahamwe y'akarere ka Afurika y'ubuseruko yitwaye akanunguruza urubanza iyo sentare yemeje yuko muri bibiri na cumi na gatanu umugambi uri ku butegetsi washizeho nkuru nziza watembagaje amategeko y'igihugu n'ayo mu karere muca mwumva ko haheze imyaka irenga ndwi tubwira ku kinyoma tubwira ku gikenye ijwi rya amerika ryashatse kumenya igituma ibyavuye muri urwo rubanza bitigeze bija habona umwe mu bakozi bakomeye ba sentare ya eac atashatse ko amazina yiwe amenyekana yatubwiye ko ari kubera rwasomewe i bujumbura uburundi akaba aribwo bwabwirizwa kurushira habona yongeye ko kw'iyindi mvo ari uko urwo rubanza rwasomwe iyo sentare isiga yitwagwa no mu rundi ko byari bigoye ko ruja ahabona amashirahamwe yigenga yoyo abona ko urwo rubanza ruje kwerekana ko hari abandi bari bakwiye gukurikiranwa ku caha co gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ruje gusubiza agateka abantu bahagarariye amategeko bagahagararira ubwirizwa nshingiro amasezerano yarusha bakabizira bamwe bakicwa abandi bakangazwa ijwi rya amerika ryabajije uwaburanira uburundi muri urwo rubanza icyo abivuga ko uwo ubasigaye atwara sentare ya eac nestori kayobera yishuye ko ataco abivuga ko kuko atakiburanira igihugu kimwe ahubwo kubu atwara sentare y'ibihugu indwi jean anastase hica uburundi umuhinga mu vyerekeye amategeko agenga amatora yavuze ko urubanza rwaheranye n'ikiringo cya gatatu abwira abo bashingwamanza ko boreka kubandanya inzira idashika icyo bikoze umucamanza Geoffrey kijyabwire aturuka mu buganda sauda mujasiri aturuka muri tanzania na anita mugeni w'umunyarwanda basomye urwo rubanza barerekanye ko rugoye gushira mu ngiro ingingo ya mirongo icenda n'umunani igira iti nduguruye twamugina urubanza ni nk'aho ruteye impari kandi rusinziriye bitumwe n'uko icyo kiringo cyaheze igihugu kikaba gifise izindi nzego ndetse n'umukuru w'igihugu avugwamwo petero nkurunziza akaba yaritavye imana ariko bigaragaza ingene higeze kubaho inzego zari ziteye kubiri n'amasezerano yarusha ndugaye twamugina ukudashira mu ngiro imanza zaciwe na sentare ya EAC utwara iyo sentare Nestor Kayobera aheruka kubigaruka ko kuri mikro y'ijwi rya Amerika sentare iwacu yavuga guseruko iciye urubanza ibihejeje ariko cyashigenda gukurikira kuraba yuko urubanza rwashizwe mu ngiro nuvuga ko wasinze niwagaruka gusaba ati ndabasavye urubanza rwanje rushizwe mu ngiro leta yashibwa igashibwa nishire mu ngiro akazuguma garuhagaruka garuka ejo n'ubwacu ejo yuko nta nzu iri kuyasha yamara kuri iyo nshuro hoho amashami yigenga yari yitwaye arafise ico kogwa nko gushumbusha abazize intureka zadutse kubera ico kiringo ko baraba bati ntiharakwiye yuko abantu bari bahagarariye amategeko tukabatoteza tubasubiza agateka kabo abakoze ibyaha by'agahomerabunwa mu burundi bakabihanirwa izo mpari zadutse zatumye abantu barenga ibihumbi amajana ane bahunga uburundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubu hafi igice cabo bakaba bamaze gutahuka mu gihugu c'amavukiro pyeklavenio nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika ejo kuwa gatatu inama nshingamateka y'uburundi yagenye abashingamateka bazoserukira uburundi mu nama nshingamateka y'ishyirahamwe ry'ibihugu vyo mu karere ka afurika yo mu buseruko inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda abashinga amateka icenda nibo bemejwe n'inama nshinga amateka y'u Burundi nk'uko bitegekanijwe n'amasezerano agenga itunganywa ry'ishyirahamwe ry'umuryango wa afurika y'ubuseruko mu ngingo yaryo ya mirongo itanu muri iyo ngingo biteganijwe ko inama nshingamateka isasa ikemeza abashingamateka icenda bava mu migambwe iserukiwe mu nama nshingamateka ibitsina vyose bigaserukirwa co kimwe n'imigwi y'abantu idasanzwe muri ico gihugu inama nshingamateka y'igihugu kigize umuryango wa afurika y'ubuseruko nico gitunganya uko abashingamateka bemezwa abashingamateka rero bemejwe ni ntakarutimana joseph nisezerana gabriel urikukiye victor muhigwa jean marie saidi kibeya na karegwamo mamo abo bose bakaba bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi abandi bemejwe ni Kezimana Keti wo mu mugambwe SNL Nkurunziza Olivier wo mu mugambwe w'abadasigana Iprona na Goreti Bigirimana wo mu bwoko bw'abatwa iyemezwa ry'abo bashingamateka ryateye ikibazo mu mugambwe SNL urongowe na Gatongwasa keretse ko muri uwo mugambwe bamenyesha ko batumiwe nijoro ku butumwa bwarungitswe muri za telefone ngendanwa z'abo bashingamateka muri senera bamenyesha ko babazwa kandi no kubona batamenyeshwa ibigiye kwigwa kunyegezwa ibikorwa biraba inama nshingamateka muri senera babona ko ari agasuzuguro ari nacyo cyatumye bakura ameza ko abandi bari bazindukiye mu nama bakavayo bazi nabo baza gutora ndetse n'amatwita agatangura gusirikira yaba yemejwe bavuga ati abemejwe kuja mu nama nshingamateka y'akarere ni naka na naka na naka n'ibikorwa mu nama nshingamateka bitaratangura hanyuma munyumukaza ubona ni ba bandi nyine bari muri ya twita aho ntiwumva yuko kugira amakenga kwacu kwari gufise impamvu yohani minani yigeze kurongora inama nshingamateka y'u burundi amenyesha ko umushingamateka ategerezwa gutumigwa afise urutonde rw'ibintu byose bitegerezwa kwigwa ikibazo cyose naho coba cihutwa cija ku rutonde igihe inama nshingamateka irimwo irasasa mu nama isanzwe kikigwa kikaja ku rutonde ntibashobora guhamagara inama nshingamateka igihe itarimwo irasasa ngo ize kwiga ikibazo ngo nuko cihuta nk'ivyuno munsi twumvise ntabwo ari ikibazo cyihuta na gatoya cyari kujya ku rutonde kw'igihe inama nshingamateka izosasira mu nama isanzwe abo bashingamateka bose bemejwe ijana ku ijana n'abashingamateka mirongo umunani na babiri bari bitavye ico gikorwa na batatu batumye kiretse burikukiye victor muhigwa jean marie na karegwa momamo wo mu mugambwe cnddfdd bari basanzwe bari muri iyo nama nshingamateka y'akarere ka afurika y'ubuseruko abasigaye bose ni bashasha desire atungimana kigali ijwi rya tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na agaton rwasa ayobora umugambwe senel atangura avuga uko yakigenwa ry'umunywanyi w'umugambwe wiwe igenwa ryiwe ntacyo tuzi kuko umugambwe nta zina ryiwe batanze umugambwe rero cnddfdd ntushobora kudutorera ubuca kuduserukira ni twebwe dutanga mu nama nshingamateka ya eyara uhagarara mu kibanza cya seneri n'ikindi naco amategeko uko avuga usanzwe uri mu nama nshingamateka kugira ngo wemererwe kuja kwitoza muri ibyo ubanza gutanga imihoho uyo ntiyatanze imihoho mu mugambwe ntiyatanze imihoho mu bushingamateka bwo muri mu burundi kugira ngo ashobore kuja kwitoza mu ntuzenye mu nama nshingamateka y'akarere ivyo vyose urumva yuko ibintu binyuranije n'amategeko niyo mpamvu twebwe tuzosoma amategeko ya eyara uko avuga itegeko rigenga kominote uyu muryango w'ibihugu by'akarere hanyuma icyo amategeko azotubwira nicyo tuzoheza tugakurikiza kandi tuzatumenyeshe abo biraba bose mwebwe abamenyesha amakuru tutabasize inyuma mu gihe kezamana kati yokwemera mubanga inyishumu utanga mugambwe senere ni atatanzwe n'umugambwe ntiyoba agiye kubera umugambwe senere yoba agiye kubera sendedefudede icyo gihe twebwe ntawe tubaza ibyiwe ikintu kigiye gukurikira ni ikihe mugambwe cnl ntimwagiye muri iyo nama bagenye umushingamateka mutigeze mutanga ikintu mugiye gukora muri iyi minsi ni ikihe eyara ntigengwa n'amategeko y'u burundi eyara igengwa na trete ni ukuvuga amasezerano y'umuryango w'akarere k'ibihugu byo mu buseruko bwa afurika niyo agenga eyara niyo tuzosoma eyara irafise nanone ibwirizwa rigenga amatora muri uwo muryango icyo bita eyara election act tuzosoma ayo mabiri hanyuma umuco tuzoronka muri ayo ni uzotubwira icyo dukora ku bijyanye n'amategeko y'umugambwe ibyo nabyo nyine tuzoyaraba turabe iyo situwasiyo y'uwo mupfasoni hanyuma hafatwe ingingo zibereye agatongo rwasa umukuru w'umugambwe senere murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominotere de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ubuyobozi bw'akarere ka gisoro muri uganda bwasobanuye impamvu bwafashe ingingo ikomeye yo kuvana abanyekongo basaba ubuhungiro aho bari babaye mu turere twegereye umupaka n'igihugu cyabo umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri uganda ignatius bahizi yaganiriye kuri icyo kibazo na abel bizimana ayobora akarere ka gisoro rwose ijambo kwirukana ntabwo nshaka ngo turishyire mu kanwa kacu kuko umuntu uhunze ntakwiriye kwirukanwa kuko aba afite n'icyo ahunze ahubwo impunzi igomba kumvira amategeko y'aho ihungiye ariko nyine ikibazo twagize abantu bahunze baturutse muri congo babanje kwemera bazanye akabande aho impunzi zikunganyirizwa aho bita mu transit camp kampu yatangiwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane igihe cyarageze impunzi zitangira kwanga kubahiriza amategeko y'igihugu bahungiyemo kandi byanditswe no mu sitatuti z'impunzi ngo nubwo impunzi zifite uburenganzira bwo gufatwa neza no kubahirizwa aho bahungiye mu gihugu bahungiyemo izo mpunzi nanone zifite inshingano yo kubahiriza amategeko y'igihugu bagiyemo none itegeko rya uganda rya mbere riravuga ngo impunzi igomba kwakirwa na unhcr kandi ifatanyije na ofisi ishinzwe iby'impunzi iri mu office of the prime minister bakabajyana ahantu hari gazete kwakira impunzi ikibazo cy'impunzi zo muri congo bashakaga kugira ngo ibyo bashaka aribyo dukora birababaje kugira ngo impunzi ize yange kujya aho bayigeneye iduhate kugira ngo tuyakirire ahantu hatemerewe ahantu mu rugo rw'umuntu yuko hari umuvandimwe umuntu akemera ngo yinjire mu ishuri abana bateye kwiga umuntu akajya mu public land agashaka gushyiramo ihema agahamagana bagenzi be bagakora ad hoc kampu yindi itazwi rero nk'abantu nk'abo bikozemo kampu yabo nta bufasha babona abo bantu batuye aho hantu mubareba bahamaze amezi agera kuri ane cyangwa atatu ntabwo mwababonye icyo gihe mubabonye ubungubu ejo bundi kugira ngo mbone gutangira kuhabakura ubugwaneza bw'inkware bwayigonze zose ninjye muntu wafashe iya mbere nsaba abantu bashinzwe umutekano ndavuga nturabizi izi ntambara hari igihe ziba kandi byabayeho hari igihe bahunze umunsi umwe umunsi wa kabiri barataha bose none impunzi ziba zifite n'abayobozi bahunze nangwa se n'abasigaye muri congo bansaba nka guverineri wa gisoro ngo mutwemerere byashoboka yuko umutekano wahita ugaruka tutagiye mu kampu tugahita dutaha kuko no mu kampu batwemeje yuko hari ibitagenda neza natwe nk'abayobozi bwose bubaha imana turavuga tutaba abantu ubwo badusabye wenda koko hari ibyo babonye umutekano ugiye kuza vuba bongere basubire iwabo umutekano ntabwo waje vuba nabo bakajya birirwa muri congo bagataha muri uganda so bitwereka ngo hari akantu mwa bantu mwe mwagenda ndetse ahubwo bamwe batangira no gutera iterabwoba no kwigirisha no no kuvuga ngo nimudakora mutya ngo muramutwanze muramudufashe nabi igihugu cyawe niba cyaragufashe nabi ushaka ngo ufate neza kuruta uko mfata umwana wanjye igihe cyarageze batangira gutema ibiti by'abantu batangira kwigabira amapariseri mu butaka rya leta batangira kwanga kuva ku mabaraza y'abantu barimo gucuruza banga kuva mu mashuri n'amaramizo none baravuga ngo twebwe ntabwo dushaka kujya mu kamba ndetse koko byaragaragaye ngo bamwe muri mwe bari bafite n'imbunda ko hari imbunda nk'eshatu zagaragaye muri abo bantu ari weho wakora iki so aho niho twavuze tuti none muhitemo kimwe kujya mu kampu ziri gazetedi nyakabande n'ahandi nangwa niba mubona tubabangamiye nk'abanyayuganda aho muri bwumve biboroheye nimubona iwanyu kuhasubira atari kujya nyakabande mwisubirire mu rugo ariko byantangaje nabwo nk'umuyobozi umuntu iyo avuga ngo ngewe sindi bwemere kujya mu kamba ahubwo nasubira mu rugo ku bantu ijana bari bari muri izo muri ibyo bice byo tuvuze bya bunagana nyarubuye rukundo busanza muramba ahantu hegereye umupaka ndivuga ndi kuvuga ku bantu ijana abantu basubiye muri kongo ni mirongo itandatu ku ijana ni ukuvuga ngo hari icyo bikanze mu kampu nangwa nk'uko abantu bahunze mu rwanda bagahungira muri kongo bakagira indi mipango ntangiye gukeka ngo n'aba bantu bari bahunze bafite indi mipango iyo bari bashaka gukorera mu gihugu cyanjye kuko niba uhunze intambara bakubwira ngo jya mu kampu ukavuga ati nsubiyeyo eyiza nta ntambara wahunze kuko ntabwo wakwemera guhunga imbunda ngo nakubwira ngo ujye mu kampu uvuga ngo njye nakwemera gupfa
inshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimire ko mwahisemwo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru tubifurije ibihe byiza aho muherereye hose
It's an MP record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara nasi